iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi mu rwanda ho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku mbuga za facebook youtube twitter na instagram turi kuri vowa radiyo yacu naho wayishatu radiyo yacu vowa akadomo komu ni urubuga musangaho ibiganiro byacu byose muri studio ya karindwi ya studio z'ijwi rya amerika ni washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma mu mwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
muri isanga mu kiganiro ku mugambi wa leta y'u rwanda wo kwimura abaturage ahantu hafatwa nk'ahashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga ni ingingo tugarutseho ku nshuro ya kabiri kuko ubushize twaganiriye n'umwe mu bahagarariye impuzamiryango y'uburenganzira bwa muntu clado umwe mu miryango yavuze kuri iyi ngingo cyane ikora ubuvugizi ivuga ko ibikorwa byo kwimura abaturage bitagomba gukorwa hutihuti ikemeza ko bikozwe ikitaraganya bibangamira uburenganzira bwabo iyi gahunda se mu by'ukuri iteye ite ubushakashatsi bwakozwe kuri iyi ngingo bugaragaza iki ku byerekeye imiturire no kwirinda ibiza ni utuhe duce dushobora kwibasirwa n'imyuzure nibyo tugarukaho muri iki kiganiro tubifashijwemo n'abatumirwa bacu uyu munsi twatumiye abayobozi babiri bo mu nzego z'igihugu ngo badufashe gusobanukirwa n'imiterere y'iyi gahunda banasobanure cyangwa se banasubize bimwe mu bibazo mushobora kwibaza dore ko ubushize mwabajije muri benshi n'uyu munsi twizere yuko noneho ubwo dufite abashobora gusubiza ibibazo bitashobora gusubizwa ubushize muri buze kuhaba mukababaza turi kumwe n'umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mu rwanda bwana samuel dusengiyumva bwana dusengiyumva ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane kunyakira ye mbashimire cyane ko mushoboye kuboneka nubwo tubasabye ku munota wa nyuma mukashobora kwigomwa ibindi mwakoraga kugira ngo mudufashe gusobanura kuri iyi ngingo
murakoze turi kumwe kandi na bwana bizimana hussein impuguke mu byerekeye ubumenyi bwo kubungabunga amazi no kwirinda ibibazo bituruka ku myuzure mu kigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga umutungo kamere w'amazi ndabona hariya ku buhanga bw'ibyuma bambwiye yuko atarimo kuboneka buriya naboneka araza kudusanga aho tugeze ariko ikiganiro cyo ntabwo gihagarara bwana dusenge yumva nagira ngo dutangire tubaza kuri iyi gahunda ubundi mu by'ukuri umuntu ayumva ni gahunda igamije kugirira neza abaturage no kubarinda ibibazo kuki gahunda nk'iyi itavugwaho rumwe cyangwa se kugira ngo yumvikane ku baturage bose bikaba ari ikintu gisa nk'aho kitumvikana mu buryo bwihuse
murakoze cyane kugira ngo wenda twahera ku biza byabaye mu gihugu cyacu ku itariki ebyiri zishyira eshatu gicurasi mu gice cy'intara y'amajyaruguru n'intara y'uburengerazuba aho ibiza byabaye muri ririya joro byahitanye abaturage bagera ku ijana na mirongo itatu na batanu eh, byangiza ibikorwa remezo bitandukanye harimo imihanda makumyabiri hakabamo yo ku rwego rw'igihugu hakabamo imihanda irenze nka mirongo itatu n'itandatu yo ku rwego rw'uturere ibiraro byangiza inganda zikora amashanyarazi ibiza byangiza eh, inganda zikora amazi ndetse zisenya amazu y'abaturage atari make nagira ngo nibutse abadukurikiye ko ibyo biza mu by'ukuri byagejeje kuri ibyo byose ko ku itariki ya cumi na kane gicurasi twari dufite imiryango ibihumbi bitanu ijana na mirongo itanu n'itandatu yari yaravuye mu byabo kubera ibyo biza byasenye amazu yabo andi akangirika ah, kubera ko abo baturage bari ba- bahuye n'iyo mvura idasanzwe Ah, ibyo biza rero byatumye kuri ya tariki ya cumi na kane twari dufite abaturage basaga ibihumbi makumyabiri bari bacumbikiwe babonye icumbi mu masite yari yashyizweho hirya no hino kugira ngo babashe kubona aho bakinga umusaya Eh, muri abo baturage bari mu masite mirongo icyenda na tatu hirya no hino mu turere eh, tugize intara y'Amajyaruguru n'intara y'Iburengerazuba ndetse ah, hakaba harimo n'abana batoya bari bavuye mu ishuri ariko baje kurisubiramo murumva rero ko ibyo biza ntabwo byari bisanzwe ndetse abahanga batubwira ko iriya mvura yaguye muri kiriya cyumweru ngo yaheruka kugwa mu myaka mirongo irindwi n'itandatu ibi byose rero byatugaragarije ko mu by'ukuri mu miturire ndetse no mu bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere hari ibintu bikwiye gukorwa kugira ngo ah, ubuzima bw'abaturage burindwe nagira ngo nibutse nanone kandi ko ngira ngo nko muri iyi myaka makumyabiri ishize nibwo bwa mbere twari tugize impfu z'abaturage nyinshi zishingiye ku biza kandi zibaye mu gihe cy'amasaha makumyabiri n'ane gusa iyo habaye ibibazo nk'ibyo ngibyo rero haba hakwiye kugira ingamba zifa- ingamba zifatwa akaba ariyo mpamvu leta y'u rwanda inyujije mu bigo byayo bifite ubumenyi buhagije hakozwe isesengura kugira ngo harebwe ahantu mu by'ukuri hashyira ubuzima bwabo mu kaga ahantu hatuye abaturage ariko batari bakwiye kuhatura bityo hafatwa ingamba zatuma abaturage batongera guhura n'ibyo biza ku buryo ejo bundi mu gihe cy'imvura y'umuhindo cyangwa se no mu gihe cy'imvura yo mu itumba iyo ritaha twa- haba hari ingamba zafashwe kugira ngo ibyo biza bitagira bitongera guhitana ubuzima bw'abantu nanakwibutsa kandi ko ah, mu mwaka wa bibiri na makumyabiri wenda tugiye vuba aha ngaha kuko ibiza byagiye biba no mu myaka yatambutse nka bibiri na cumi na gatandatu na bibiri na cumi n'umunani muri bibiri na makumyabiri gusa wenda ntanze urugero gusa Eh, hari ahantu habaye ibiza byinshi ejo bundi eh, ha- ha- haguye abantu basaga makumyabiri ejo bundi muri bibiri na makumyabiri na gatatu hariya mu karere ka nyabihu ariko wagira ngo nibutse ko muri icyo gihe muri bibiri na makumyabiri nanone ibiza byari byadutwaye abaturage bagera kuri makumya- eh, makumyabiri na batanu mu karere ka gakenke n'abaturage makumyabiri n'icyenda mu karere ka nyabihu aho ngaho hitwa muri vunga aha ngaha rero kuri iyi nshuro kubera ko hafashwe ingamba zo gu- eh, zo guca imirwanyasuri ndetse no gushyiraho uburyo bwo gufata amazi iyi nshuro nta baturage bahitanywe n'isuri icyo gihe abaturage bari bahitanywe na n'icyo twita inkangu landslides ariko kubera ingamba zafashwe byatumye ubu ngubu abaturage bashitanwe n'ibiza ubu bahitanywe n'ibiza by'amazi umugezi wa giciye wavuye mu nkombe zawo ukabasha kurengera amazu y'abaturage bigatuma hari ababura ubuzima ubwo rero turavuga ngo eh, iyo bigaragaye ko hari ibibazo byatuma abaturage ubuzima bwabo bujya mu kaga buri ikiba cyihutirwa ni ukureba uburyo ingamba zifatwa kugira ngo abaturage badakomeza guhura n'ibibazo bituma ubuzima bwabo bwahatikira akaba ariyo mpamvu rero hafashwe icyemezo cy'uko aho bigaragara ko amazi yazamutse cyane kandi n'iyo migezi ikaba igihari aho ngaho abaturage bahimuka noneho tukakoresha ibindi bintu byafasha kugira ngo ubutaka bwabo bubahe umusaruro ariko bidashyize ubuzima bwabo mu kaga niba mbyumva neza rero ni ingamba za vuba ahangaha nubwo ugira uti ibiza byaragaragaye mu bihumbi bibiri na makumyabiri ariko iki cyo kubimura cyo ni igitekerezo kije mu buryo bwihuta kubera ibyo mwabonye ejo bundi mu kwa gatanu
nari navuze ko ah, imihindagurikire y'iki- y'igihe- imi- imihindu- imihindagurikire y'ikirere ngira ngo ni ikibazo twese tubona iyo urebye nk'imvura igwa muri iyi minsi ubona ari imvura itari isanzwe igwa ibyo rero burya iyo ibihe bihindutse ubuyobozi icyo buberaho ni ukugira ngo bufate ingamba zikwiye ibyo kwimura abaturage byo ah, bava ahantu hashyira ubuzima bwabo mu kaga ntabwo ari gahunda nshya ni gahunda isanzwe ariko nko muri iyo migezi nakubwiraga by'ukuri ukuntu yagiye izamuka eh, ndetse n'ibipimo byagiye bifatwa byagaragaje ko eh, ubutaka buhari budakwiye guturwaho bakoreshwa ikindi kintu kandi ibyo ni ibintu abaturage bari bagiye bakangurirwa kuva mu minsi yatambutse ariko twavuga ko byanahuranye n'icyo- n'iyo mihindagurikire y'iki- y'ikirere ndetse n'uburyo amazi yazamutse cyane bikaba bigaragara ko kuhatura bitagishoboka ahubwo icyakorwa ari uko twashaka ubundi buryo batuzwa
Mm, wenda mu kanya turaza kujya ku byerekeye impungenge zabo cyangwa se ibyo bagaragaza nk'ibibazo bibabangamiye muri iyo gahunda ariko mu by'ukuri reka duse n'abinjira muri iyo gahunda ubundi iteye ite murateganya ko biz- bikorwa bite kugira ngo a- bavanywe aho bari batuye bazajya he bazahabwa iki mu gihe kingana iki Ba- du- sa nk'utanga ishusho muri rusange y'uko bimeze
Ah, icya mbere twagira ngo tubwire abadukurikiye yuko abo baturage bahavanywe n'ibiza Eh, ntabwo ntabwo bagiye kwimuka ubu ngubu ahubwo barahavuye kuko ngira ngo ivurirwa kiriya gihe ah, babashije ku- kubona amashusho y'ukuntu byari bimeze amazi yarengeye ibintu byabo ndetse niyo mpamvu bagiye bashakiwe eh, ahantu bakirwa umusaya mu masenteri yegereye n'aho bafite imitungo yabo ni ukuvuga ko aba- abatara- abatarasenyewe n'ibiza rero bo ntabwo mubakoraho bo nta kibazo
hari ahantu hagaragara hamenyeshejwe hamenyeshejwe abaturage ko bashyira ubuzima bwabo mu kaga aho ngaho urebye abo baturage barabimenyeshejwe kandi ibiza byarahabaye barabibona nicyo navugaga ko ahubwo umuntu agiye kuvuga ko bagiye kwimurwa ubu ngubu haba ha- twaba atari ukuri kuzuye kuko n'ubundi igihe ibiza byazaga abo baturage bari bashakiwe icumbi ahantu hatari aho ngaho Ak- hanyuma noneho igihe ibiza byari bimaze imvura yari imaze kugabanuka eh, n'izuba ritangiye kuva abo baturage bafite ah, amacumbi yabo aho ngaho bafashijwe uburyo bwo gukodesha kugira ngo dufatanye eh, kureba uburyo twabashakira amacumbi arambye ariko kugira ngo batasubira bari bafashijwe kubona ubukode aho navugaga cyane cyane nko mu karere ka nyabihu n'akarere ka rubavu hariya mu cyogogo cy'umugezi wa sebeya no mu cyogogo cy'umugezi wa giciye abo baturage bashakiye ubukode kugira ngo badasubira hamwe hashyira ubuzima bwabo mu kaga bityo dufatanye kugira ngo turebe uburyo twabashakira amacumbi mu buryo burambye byagaragaye ko harimo ibyiciro rero bitandukanye Eh, harimo abaturage mu by'ukuri bari bafite amacumbi hariya muri muri hafi y'iyo migezi ariko ayo macumbi akaba yonyine bari bafite ndetse bakaba batanishoboye abo baturage leta ifite umugambi wo kubafasha kubona icumbi hari n'abandi baturage ariko bakodeshaga bari bahatuye bahafite icumbi ariko bakodesha abo mu bukode bahawe bwari ukugira ngo bagende bitegure bahawe ubukode bw'amezi atatu kugira ngo bitegure nyuma y'amezi atatu bazamaze gusubira mu buzima busanzwe bongere bakodesha ahantu hadashyira ubuzima bwabo mu kaga hari n'abandi baturage twabonye bari bafite akaba rifite inzu wenda iri hafi ya sebe ariko afite n'indi nzu yari irimo nk'umupangayi cyangwa se indi nzu ya- yari yaratije undi muntu abo nabo twari twaganiriye nabo tubasaba ko bajya muri ayo mazu yabo ariko ntibasubire hariya hafi y'iriya migezi twabonaga ishyira ubuzima bwabo mu kaga so gahunda ihari rero ni iyo ngiyo ni ugufatanya nabo kugira ngo amacumbi aboneke ariko ahantu hadashyira ubuzima bwabo mu kaga bitewe n'icyiciro buri muntu wese arimo ufite ubushobozi akaba yajya mu icumbi rye utabufite nawe akaba yafasha kubona icumbi nk'uko dusanzwe tubikora muri gahunda zo gutuza abaturage iyi mbonerahamwe y'ingengabihe muteganya kuvuga muti iki ni ikibazo twumva ko kizaba cyarangiriye rimwe na rizima murabona ari ibihe ari ari ikintu kizatwara igihe kireshya gute mu- mu- mu- mugereranije
Eh, ubu ngubu turimo turafatanya n'abari gusana eh, ngira ngo hirya no hino mu turere nko mu karere mu turere turiya turere twa- two mu majyaruguru mu burengerazuba eh, za rubavu nyabihu eh, karongi rutsiro eh, ngororero hari ibikorwa byo gusana amazu yandi navugaga y'abaturage yangiritse ariko atari ari ahantu hacuruza bwabo mu kaga icyo gikorwa turashaka kukirangiza bitarenze eh, impera z'uku kwezi kwa gatandatu kwa kamena hanyuma tugatangira ibikorwa byo kubaka amazu twubaka bundi bushya twubaka ku masite mashya nabyo twifuza ko cyarangira mu gihe kitarenze ukwezi kwa cumi Mm. reka noneho tugaruke ku ku mpungenge z'abaturage bavuga bati namwe mwavuze muti abahanga bavuze yuko ibintu nk'ibiheruka kuba mu myaka mirongo irindwi n'itandatu ariko batubwira ko eh, mu by'ukuri iminsi iri imbere ishobora kuba mibi ariko abaturage baravuga bati ibi bintu birihuse eh, ba- baradufatiranye tugiye nta kintu dutwaye tuvuye ahantu hacu Ni- nibaduha umwanya wo kwisuganya impungenge z'abaturage murazumva
Ah, buriya i- i- ku- kuva kuri gakondo yawe biragora Eh, ngira ngo kugira ngo umuntu ave ahantu afite amateka yakuriye ndavuga mu nzu biba bigoye ariko nanone nta mpungenge zaruta ibijyanye n'ubuzima kugira ngo eh, iyo ibintu bijemo kuba ubuzima bwa- bwahura ni- ni- n'ibibazo kugira ngo ikihutirwa cyane bari ukugira ngo abantu barengere ubuzima nacyo rero tugerageza gukora kandi ibyo leta yagiye ikora mu myaka yatambutse bigaragara ko bikora nababwiye urugero gusa rwo muri turiya turere tubiri eh, gakenke na nyabihu aho mu mwaka wa bibiri na makumyabiri hari abaturage bishwe n'inkangu ariko uyu mwaka nta muturage wishwe n'inkangu bigaragara rero ko iyo abafashe- abantu bafashe ingamba bagafatanya eh, tukazamura ubukangurambaga birakunda bigatuma ubuzima bw'abaturage eh, butaj- butajya mu kaga twumva rero twakomeza kubiganiraho tunabashimira nk'uyu mwanya muba mwaduhaye kugira ngo dukomeze kubisobanura eh, kugira ngo abantu babyumve dufatanye kuko yaba ari ikibazo umuntu akubwiye ati genda gusa ariko leta yiteguye gufatanya n'abaturage kugira ngo uvuye ahantu yari atuye niba adafite ubushobozi afashwe kubona icumbi ariko bidabaye ko ejo bundi mu muhindo tuzongera kubona impfu nka ziriya cyangwa se no mu itumba hakagira abaturage bongera kwitaba imana bazize amazi kandi twaramaze kubona ko bishoboka ko abantu babyirinda
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro ni muri sanga turi ku mugambi wa leta y'u rwanda wo kwimura abaturage ahantu hafatwa nk'ahashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga umutumirwa wacu ni umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu bwana samuel dusenge yumva ku murongo wa telefone twakire umunywanyi w'ijwi ry'amerika freeman ikaze mu kiganiro muri sanga
yego yego murakoze cyane ijwi rya amerika nanjye mbanje kubashimira cyane ashimira n'uwo mutumirwa mwabashije kudutumirira kugira ngo abashe kudusobanurira ku bijyanye no kwimura abaturage ubwo noneho nkaba nagira ngo mbe namubaza kandi noneho nanashimira icyo gikorwa kuko hari aho ubona hamwe na hamwe cyagiye gitanga umusaruro ugasanga ahantu hagiye hakageraho nyuma hakuzura kandi haratuye abaturage barabimuye ukabona yuko hari icyo leta yakoze gifatika ariko nkongera nkaba nababwira cyangwa se nkatanga nk'igitekerezo mvuga ni mu bijyanye n'imyimurire bazajya bareba neza bagakora inyigo zifatika ku buryo ki aho bagiye kwimura abaturage baba nta kuntu hari uwo babangamiye kandi bakaba bakora n'inyigo ijyanye no kubimura bakaba babaha insimbura insimbura y'aho bari batuye ifatika kugira ngo babashe kujya mu bundi buzima nk'uko bari bahozemo atari ukuvuga ngo babahinduriye ubuzima ubundi nanone mu kwimura icy'ingenzi bakareba ahantu hafatika kuko bagakora inyigo zifatika atari ukuvuga ngo ahantu ni mu bishanga hari uburyo ahantu hashobora kuba ari mu gishanga ariko atari igishanga gikabije cyane bakaba bakoroshya bakaba bashyira nk'imiferege cyangwa se bakahubakira ibintu bitangira amazi cyangwa se imiyobora amazi kugira ngo ayo mazi ataba yajya mu baturage ariko tudahise twihutira kubimura ariko bikagaragara ko hari aho bimurwa koko bifite agaciro kandi binafatika murakoze murakara mu ijwi rya amerika mwavuganaga na freeman urakoze urakoze freeman bwana dusenge yumva icyo gitekerezo cya freeman uracyumva ute
ndumva ari igitekerezo cyiza arabanza aragira ati hari aho bigaragara ko byatanze umusaruro bose turemeranya ikindi ku bijyanye n'inyigo nagira ngo wenda mbabwire ko inyigo yakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe umutungo kamere w'amazi rwanda wota bodi ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibijyanye n'isanzure rwanda sipesi ejensi ubu bushakashatsi aribwo twahereyeho tugena umubare w'ingo zikwiye kuva hariya muri kiriya cyogogo kiriya migezi navugaga tukazakomeza no gukoresha ubushakashatsi n'ubundi kugira ngo tumenye ese nk'uko yabivugaga aha hantu hari iki kibazo wenda cyari imigezi hafi y'imigezi n'inzuzi ni iki cyahakorerwa kugira ngo iyo migezi itaba yateza abaturage ibibazo haba ku miturire ariko no ku mirima yabo bakora n'ibindi bikorwa by'ubuhinzi ariko icyo navuga ni uko twemeranya ko rwose ubushakashatsi aribwo twashingiyeho kugira ngo hagenwe umubare w'ingo zigomba kwimuka bitewe n'ikigero cy'amazi bitewe n'icyo ubushakashatsi bwari bwagaragaje tukaba twemeranya rwose ko gukoresha ubushakashatsi byadufasha ariko ikindi nemeranyaho nawe ni uko no ku baturage gushingira ku makuru ahari atangwa n'inzego kugira ngo mu buryo dukora gahunda z'ibikorwa yaba ugiye kubaka yaba ugiye gukora ibikorwa by'ishoramari akaba yakurikiza inama zigirwa abantu bitewe n'uko ikirere kiba kigaragara ndetse n'inzego ziba zabigaragaje nabyo byadufasha kwirinda ko hajya hagirwa abagira abantu bimurwa muri ubu buryo na hose ibyo yavugaga byo kuba leta nayo yagira icyo ishoramo ku buryo wenda ishobora nko gushyiraho ingomero zifatika ku buryo burambye zatuma aho ngaho hafatwa nk'ahashobora kuzana akaga hagabanuka cyangwa se zikongera ubutaka buturwa cyo murakivugaho iki
nabyo nibyo byaranakozwe kuri uriya mugezi wa sebeya hari ishoramari rinini cyane ryakozwe na kiriya kigo nahoze mvuga cyitwa rwanda wota bodi bakora ingomero z'amazi kugira ngo amazi namanuka aze kugenda agabanya umuvuduko ariko no guhera aho aturuka haba mu misozi miremire yo mu karere ka ngororero ariko no mu birunga hari umushinga munini uri gushyirwa mu bikorwa ntabwo urarangira unfortunate ntabwo urarangira ariko nurangira uzagera ku ntego nk'izo Freeman yavugaga ariko sinahariya gusa kuko hari n'indi mishinga iri gukorwa no kuri giciye no ku yindi migezi n'inzuzi zo mu rwanda kugira ngo koko birusheho kugenda iyo mishinga igabanya ubukana bw'amazi hashingiwe ku buryo ikirere kigenda gihinduka rwose turemeranya kandi birimo birakorwa biranagenda neza
radiyo ijwi ry'amerika twakire na Cyril ikaze mu kiganiro murisanga hano ku ijwi ry'amerika aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
murakoze cyane ni mu rwanda mu karere ka kayonza ikibazo nagira ngo mbaze uwo mutumirwa mbere na mbere ndabanza nshimire guverinoma y'u rwanda leta y'u rwanda ubona ko ari leta yitaye ku baturage cyane kurenza uko abaturage ubwabyo ubwabo tubibona ariko kandi nanone ikibazo nagira ngo mbaze uwo mutumirwa ahantu kugira ngo babone yuko ahantu hashobora kuba hateza ibyo bibazo by'umwuzure bahita bagendeye ku cye ikindi iyo urebye nka ziriya ntara mu burengerazuba n'imiturire yaho ukuntu haba hameze usanga nk'inzu ziba zigiye ziri nko ku misozi ugasanga inzu basa n'aho bacukuye umusozi inzu iri hagati mu musozi hejuru ifite nk'umukingo kandi ubwo butaka ari ubutaka buba bworoshye baba babuhingaho ari ubutaka imvura ukabona igitebo cyangwa se umukingo wagize ugasanga umukingo wirose ko ari agace hafi ya kose ubona yuko ari agace kaba katagize ubutaka bwabo buba bworoshye ikindi hari abantu bimurwa bagaturwa ahandi heza ariko kandi nanone ugasanga wenda nk'ingurane bahawe n'amafaranga bahawe uvuga ngo wenda baje gukodeshwa kandi amafaranga bahawe ni make cyane ugereranyije n'ubuzima buriho hano hanze bwa none ugasanga nk'amafaranga yo kuba yakodesha wenda nk'amezi abiri mu nzu ugasanga inzu ashobora kuba yakenera wenda nk'umuryango umugore n'abana umugore n'umugabo n'abana nka batatu ugasanga inzu bashobora kuba bakenera bashobora kuba baturamo bisanzuye ugasanga ayo mafaranga bahawe ntiyabakodeshereza n'ukwezi kumwe leta wenda ako kantu igisa nayo ikarebaho kugira ngo wenda n'abaturage bagire ukuntu bakira no kuganirizwa nabyo biba bikenewe kuko iyo bakubwiye ngo iyi mukangu ibi n'ibi ntabwo uhita ubyumva neza cyane ko akenshi dukunda dukunda kumva ari uko ingaruka zatugezeho abisaba kuba leta yaganiriza abaturage ikabereka ibyiza ibateganyiriza hanyuma ikareba no kuri iyo ngurane ishobora kuba yabaha n'ikintu ishobora kuba yabafashisha kugira ngo babe bagira uburyo biyakira muri ubwo buzima baba bahinduye kuko iyo utuye ahantu ukahimuka gutyo utunguwe nabwo ubwabyo bisa nkaho bishobora kuba byagutera ikibazo mu buzima mu bwonko ukumva cyangwa ukaba wagira n'agahinda gakabije ukumva yuko udakunzwe nyamara uwabigukoreye yabikoranye urukundo ibyo bitekerezo narifite murakoze cyane urakoze cyane Cyril aho ngaho ikayonza mukomere ubaye nk'ukomatanya ibitekerezo binyuranye mu mwanya muto ariko ndatekereza ko umutumirwa wacu abayobozi baba bafite uburyo bwo kumva ibibazo ndatekereza ko yabyumvise byose ku buryo ashobora kugira icyo abivugaho ingingo ku yindi
reba murakoze
bwana bwana dusenge yumva
murakoze cyane ndagira ngo nshimire sirire ku bitekerezo atanze ndemeranya nawe rwose ko ubuyobozi mu gihugu cy'u rwanda bukunda abaturage kandi n'ibikorwa byose biba biri mu nyungu zabo yageze atese ubundi amanegeka abantu bayagenda bashingiye ku ki ndagira ngo wenda mvuge mbwira abatwumva yuko mu rwanda urebye mu myaka itambutse tugira ibiza bishingiye wenda nko ku bintu bitatu icya mbere tujya tubona ibiza bihitana abaturage bishingira cyane kuri ku myuzure amazi cyane cyane avuye mu nzuzi n'imigezi akuzura akarenga inkombe z'imigezi akajya aho abaturage batuye cyangwa se agahura akagisanga aho abaturage bari akaba yaba yahitana ubuzima bwabo ibiza bya kabiri tujya tubona ni ibiza bishingiye ku nkangu inkangu zikaba zikunda guterwa n'uko imvura iba yaguye cyane ku butaka noneho bukoroha noneho ubwo butaka bufite igipande gitoya cyane kiri hejuru y'urutare bukaza kugeraho bukarekona bugahinduka isuri bukamanuka bukarengera amazu y'abaturage ibiza bya gatatu tujya tubona nko mu ntara y'iburasirazuba n'ibiza bituruka ku izuba ibyo bita amapfa mu kinyarwanda ibyo ngibyo nibyo biza tubona nka bitatu mu by'ukuri tubona hano mu rwanda akagira ati rero buriya bigenda gute kugira ngo abantu bagende amanegeka mu by'ukuri iyo urebye nko mu hariya yaravugaga mu majyaruguru no mu ntara y'uburengerazuba amanegeka ashingira cyane cyane ku bijyanye na uburyo wegereye ahantu hari icyo kibazo ariko nko ku bijyanye n'inkangu abantu bareba icyo bita ubuhaname cyangwa se slope ibyo nabyo ntabwo biba bihagije ahubwo ubwo buhaname nabwo burebwa hashingiwe ku bindi bintu byabaye aho hantu bituma ubutaka bugira icyo bita vulnerability cyangwa se kuba ubudahangarwa bwabo bwagabanutse cyane bw'ubutaka bwagabanutse ku buryo igihe hagwa imvura runaka ubwo butaka burekura aho bwari bufashe bukaba bwagenda bukagenda burengera amazu ibyo rero ni ubushakashatsi mu rwanda hari ubushobozi bwo kubasha kugena ibyo byose navugaga ku buryo amakuru aba ahari aba yafasha inzego z'ubuyobozi kugaragaza ko aha hantu runaka hashobora kuba haba ikibazo mu gihe runaka hanyuma ikindi twashima ni uko igihugu cyagiye cyubaka ubushobozi bwo kuba twagena imvura ifatwa ku buryo abantu bashobora kuvuga bati muri iki gihe cy'imvura imvura ingana gutya iyo mvura niramuka iguye bizafasha ku buryo niramuka igurisha guteza bino bibazo ibyo bikaba byatuma rero abantu bavuga ngo aha hantu kino gice abaturage batuyemo gishobora kuba kiri gushyira ubuzima bwabo mu kaga ku bijyanye n'imigezi naho hashyizweho ahubatswe ubushobozi buhagije bwo kumenya uburyo imigezi igenda izamuka ndetse cyane cyane n'amazi aturuka nk'ariya mu birunga nayo hari umushinga uhari wa minisiteri y'ibidukikije wo kugira ngo tujye twubaka ubushobozi bwo kugenda abantu bayakumira ku buryo igihe cyose yamanuka atarengera ingo z'abaturage ibyo rero iyo bimaze kuboneka ayo makuru amaze kuboneka nibwo abantu bagenda bavuga batese nanone ko bidashoboka ko kuko nk'uko yarabivuze urebye mu ntara y'amajyaruguru n'iburengerazuba ahantu henshi ubuhaname buhari bushobora n'imyubakire uba usanga abaturage bafitiye ubushobozi bishobora kuba byatuma amanegeka avuka ibyo rero nibyo inzego zigenda ziganira n'abaturage tunubaka ubushobozi bw'abaturage mu kumenya imyubakire ikwiye ku buryo dushobora kugira igihe tuvuga tuta ahantu dukurikije uko amazi azamuka hariya twavugaga muri iriya hariya muri vunga bakavuga bati ahantu uko bimeze ntabwo hagishoboye guturwa hagafata ingamba nk'izi ngizi yabajije ikibazo kijyanye no kwimura uburyo bikorwa ndemeranya nawe ko ari ubufatanye mu by'ukuri ibintu byose bituma hari impinduka zibaho mu mibereho y'abaturage bisaba ubufatanye iyo ubufatanye butajemo ntabwo bigenda neza akaba ariyo mpamvu twashima ibitekerezo bye gusa icyo twasobanura ni uko hari uburyo bwo kwimura hari ibyo bita kwimura umuntu mu nyungu rusange kugira ngo ave ku butaka kuko ubundi uburenganzira bw'umuntu abugira ku butaka noneho n'ibiburi hejuru ariko noneho hari n'ibintu byitwa mu cyongereza byita evacuation ni uko wenda mu kinyarwanda tutabona irindi jambo ariko hari hari expropriation hakaba na evacuation expropriation ni ukuvuga ngo uyu muntu umuvanye ku butaka yari atuyeho ugiye kubukoresha ikindi kintu gifite inyungu rusange evacuation ni ukumuhungisha ni nko kumuhungisha rwose ni ukumuvana ahantu yari atuye ariko mu mpamvu z'umutekano we ariko akagumana uburenganzira kuri bwa butaka icyemezo cy'ubutaka arakigumana ashobora no kubukoresha ikindi kitari ukuhatura kugira ngo ataza ubuzima bwe butajya mu kaga ariko ubutaka arabugumana kugira ngo twagira ngo dusobanure muri iki gikorwa turimo turi mu gikorwa cyo kugira ngo dufatanye n'abaturage kubona amacumbi yandi ariko ubutaka bwabo hariya twavugaga bazabugumana babukoreshe icyo cyabugenewe kandi kidashyira ubuzima bwabo mu kaga ku byo yavugaga bindi rero byo gufatanya nabo ku buryo niba avuye ahantu ubuzima bwe bugahungabana ibyo ni inzego z'ubuyobozi zishinzwe cyane cyane inzego z'ibanze no muri gahunda zitandukanye zo gufasha abaturage bafite amikoro make kugira ngo izi ibikorwa birimo byo kugira ngo tuzafatanye nabo ndetse no muri turiya turere hari abatangiye gufashwa bahawe ibikoresho by'ibanze ndetse ubu ngubu turi no kureba uburyo twabafasha bafite imirimo bakoraga wenda ibikorwa by'ubucuruzi buciriritse cyangwa se abakoraga imyuga bari bafite nk'abadozi abakoraga ububoshyi kugira ngo bongere babone ibikoresho by'ibanze bongere basubire mu buzima busanzwe ako ni akazi dukora buri munsi kandi no muri turiya turere turimo turabitegura ku buryo muri iki gihe cya vuba bazaba twabagezeho twabibagejeho reka nsabe mozari ihangane gatoya kubera ko ari ku murongo wa telefone ariko ndamugarukaho mu kanya mbanze mbaze iki kibazo wari ugize uti bagumana uburenganzira ku butaka bwabo bishatse kuvuga ko niba nari ntuye ahantu hafatwa nk'aho hari akaga nshobora guhura nako nkahavanwa wenda nari mpafite inzu nyuma nkaza gusanga nshobora kuhahinga imyaka nshobora gusubirayo nkahinga imyaka nta kibazo ibyangombwa by'ubutaka ndabigumana ntaho bujya
niko bimeze rwose muri hari muri turiya duce twavuze ubutaka n'ubw'abaturage barabugumana bazabukoresha ibikorwa nk'ibyo ngibyo mwarimu buvuze by'ubuhinzi n'ibindi bijyanye n'aho hantu ariko bitarimo imiturire
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc reka twakire na mozar uh, ndabona irindi zina rye yanditse ngo ni gatorika mozar sinzi niba ariko uh, ari izina cyangwa ari akabyiniriro ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane yewe uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo
yewe mere mere- iryo ni izina ry'akabyiniro ni ni amazina yo kuri facebook ariko mu buzima busanzwe nitwa niyo nkuru morise Eh, komera niyo nkuru we
yego yego ndi mu majyaruguru mu karere ka gicumbi
Eh, ako- aho naho nibwira yuko hari mu hantu hashobora kuba hahanamye
harahanamye ariko urebye haba hahanamye imisozi y'ibihanamye ibiteyeho amashyamba Mm.
kuko a- kuko urebye ubundi urebye ubundi igihugu cyacu biterwa n'ubutaka
Mm.
hari No- ahantu- eh, hari ahantu hari- hari ahantu bigera imvura igera ugasanga ubutaka bwaho wenda buroroshye cyane bikaba ngombwa ko ah, ibiza bihagera cyane nk'inkangu ubwo mu burengerazuba bakunda kuba inkangu cyane ariko mu majyaruguru no- no mu burere nka gakenke na za rulindo hakunda kuba ubutaka bworoshye ariko ugarutse hino za gicumbi ho usanga habura ubutaka bukomeye Mm, nuko rero ikibazo cyawe ku mutumirwa
ikibazo cyanjye nk'abo baturage ubwo butaka bwabo bahingagaho Mm.
aho mu burengerazuba aho ibiza byagize nyine ubu- abari bahafite ubutaka biba ngombwa ko bikaba bigiye kuba ngombwa ko batazongera kuhatura bagiye kubimurira ahandi hantu badashyira ubuzima bwabo mu kaga none ubwo nibajya kure yaho wenda nko mu birometero nk'icumi ko muri iki gihe guhinga ubutaka kugira ngo buguhe umusaruro busaba kuba ubwegeye ubwo bazahinga imyaka gute kandi bazaba batu- bagiye kure yaho
arakumva bazaha- eh, bazahinga imyaka isanzwe cyangwa wenda n'ibiti n'amashyamba bazahinga kuko n'ubundi hagabwe ari mu manegeka inkangu zikunda kuhajyana n'amasuri
Mm, bwana dusenge yumva wa- wa- watungute ubutaka buri mu birometero n'ibirometero kuri- kure y'aho bagushyize wawubyaza ute umusaruro
oya ntabwo ariko bimeze twagira ngo tusobanure ko muri iyi gahunda eh, mu gu- mu gu- mu gutoranya ahantu hasanzwe hateganyijwe imidugudu hazatuzwa abana abaturage bahuye n'ibiza icyo kintu cyitaweho cyane ku buryo twarebye eh, ahashyirwa site hatarengeje ibirometero bitanu by'aho umuturage afite isambu ku buryo bizamworohera kuba yakomeza kuyikoresha kuko n'ubundi iyo urebye mu karere k'imisozi miremire usanga abaturage aho baba batuye n'abandi baturage bari aho ngaho ahaba hagenewe site z'imi- z'imidugudu haba ari nko ku mpinga z'imisozi ubundi ubutaka bakoresha mu buhinzi nabwo buri ahagana hepfo no muri iyi gahunda rero niko byateganyijwe ku buryo ahantu umuturage atuye atakora ibirometero birenze bitanu ubundi ni bi- ni- ni- ni kuva kuri bine gusubiza hasi ku buryo umuturage akomeza gukora ibikorwa by'ubuhinzi kandi twakongera tukavuga ko ubutaka bazabugumana bakaba babuhinga Eh, tukaba twanabakangurira kugerageza guhuza ubutaka kuko byagaragaye ko abaturage bahuje ubutaka umusaruro uriyongera ariko no kubaha eh, ubufasha bwaba bwa tekinike cyangwa se n'ibindi bikorwa kubegereza uburyo bwo kugera ku isoko nabyo biroroha ubwo twatanga inama ko bazabukoresha mu buhinzi nabo bagerageza no kwitabira iyo gahunda kuko nayo irahari kandi igira umusaruro Mm. twakire bwana twagira yezu marcel ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane kandi n'umutumirwa ndamusuhuje Eh, ndashaka kubaza ikibazo kijyanye ku bijyanye n'ibiza Mm.
uyu munsi mu bigaragara bigaragara ko n'ahatari hitezwe ibiza ushobora kujya kubona ukabona havutse ibiza bitewe n'imiterere hindagurika ry'ikirere ibiza bidaturutse ku mvura nka kuriya twabonye ibyabaye mu burengerazuba no mu majyaruguru mu minsi ishize mu myaka itandatu ishize cyangwa itanu niba nibuka neza ku muhanda wa musanze rubavu hari ahantu urenze gato ku murenge wa busogo hadutse ibiza mu buryo butunguranye hatari mu manegeka abantu barasenyerwa bo muri ako gace mbere y'uko ugera mu byangabo gakeya nibo mutumirwa haza ndizera yaba yahamenye icyo biza mu buryo butunguranye none nkamubaza nti ko mu bigaragara aho buri wese atuye isaha ku isaha yakwisanga ari mu biza ari mu manegeka nka leta n'iki ikora ku buryo mu ngengo y'imari muteganya sinzi niba mu turere hari amafaranga y'ingoboka yongera ku ngengo y'imari ashyirwa mu turere yagenewe ibiza ku buryo bw'umwihariko ku buryo igihe hari ahantu hakomotse ibiza mu buryo butunguranye nk'uku nguku ahantu hatari hitezwe ibiza hatari mu manegeka ariko bikaza kwikangura ibiza bivutse ku buryo akarere gashobora guhita kabona ubutabazi bwihuse katabanje gutegereza midimari katabanje gutegereza inzego nkuru z'igihugu ariko ku buryo n'akarere kajya kagira uburyo gahita kabagoboka mu buryo bwihuse ikindi kibazo cya kabiri mu kwimura abantu haba hano mu mujyi wa kigali haba hirya no hino mu ntara mu rwego rwo kugira ngo tubatuze hamwe ejo numvise minisitiri w'ibidukikije jean dr jean darike avuga ko bari muri politiki y'uko abantu bakwitoza gutura ku butaka buto kugira ngo ubuhingwa bube bunini ariko mu kwimura abantu usanga hari ubwo abantu babimura bakabajyana mu mazu yandi yubatswe na leta matoya kandi muri iyi minsi dufite gahunda y'uko twagira umuryango mwiza kugira ngo igihugu gikomeze gutera imbere nawe ugasanga muri ya mazu matoya bavuyemo bari bari mu mazu manini bagezeyo hari ibitagenda neza birumvikana niba bari mu nzu y'ibyumba bitatu bine bitanu na saro bakaguha inzu y'ibyumba bibiri kandi bwa butaka wasize muri za banyahe nk'izo twagiye tubona hakurya aha ngaha ntuzasubira wenda kubukoresha bitewe n'uko buri mu gishanga kuko ibishanga byose itegeko rivuga ko ari ibya leta abantu nk'abo ngabo bo mu kwimura abantu mubaha amazu cyangwa mubagenera inzu zo guturamo mushingiye ku muryango bari bafite cyangwa ni ukutabara ubuzima bwabo nicyo cy'ingenzi cyihutirwa kurusha ibindi murakoze urakoze twagira yezu yakumvise reka agusubize
murakoze ngira ngo agace yaravuze hariya urenze mu byangabo ugiye kugera mu karere ka nyabihu uva mu karere ka musanze hariya niho nahoze mvuga kare hari ikibazo cy'amazi aturuka mu birunga ngira ngo nk'uko mubizi cyangwa se abantu bashobora kuba babizi cyane cyane abatuye muri biriya bice hari ukuntu imvura iba igwa mu birunga noneho igihe kikaba cyagera imaze igihe igwa amazi akaba menshi akaba yamanuka rimwe na rimwe akaza afite umuvuduko muremure na menshi akaba yasendera akarenga inkombe z'imigezi yaho buriya hahoramo imigezi abajya bahagenda barabizi ariko niho navugaga hari umushinga wa minisiteri y'ibidukikije wo kugira ngo twubake ubushobozi bwo gucunga amazi aturuka mu birunga ataba yasenyera abaturage ariko n'ibindi bikorwa remezo nk'imihanda n'amazu ya leta uwo mushinga rero urimo uragenda neza kandi icyo namubwira ni uko ubu ngubu nko mu gihe nko mu ntangiriro z'umwaka utaha ubushobozi bwose buzaba bwubatswe ku buryo icya mbere ayo mazi amanuka aba afite uburyo acungwa ku buryo yamanuka abantu bazi neza ahantu ari bugere n'uburyo n'icyo ari bukore ariko icya kabiri n'uburyo hatangwa integuza ku baturage baturiye hafi aho ngaho bityo bakaba babimenya mbere niba koko yanabaye menshi kuko biragaragara ko ibihe bigenda bihinduka abantu bakaba batagira ingaruka ku buzima bw'abaturage umushinga rero urahari kandi urimo uragenda neza twizeye ko uzakemura icyo kibazo ikindi yavuze ni ikibazo kijyanye na n'uburyo inzego z'ibanze zigira ubushobozi bwo kubasha guhangana n'ibiza icyo nagira ngo mvuge ni uko kugira ngo uhangane n'ibiza hari nk'ibintu nka bitatu icya mbere ni uko uba ufite amakuru ahagije mu mikoranire y'inzego rero amakuru ajyanye n'ubumenyi bw'ikirere tugenda tuyasangira kandi agera ku nzego z'ibanze icya kabiri ni uko uba ufite ubushobozi bwo mu gihe ibiza ugerageza kubikumira ariko iyo byabaye iyo byamaze kuba ukaba ufite ubushobozi bwo kuba warengera abaturage ukabavanaho ibyo biza byabereye kandi ukabafasha ko ubuzima bwabo bukomeza ubwo bushobozi nk'uko mwabibonye mu minsi yatambutse buriya nta rwego rwari rufite ubushobozi bwose ariko icyiza gihari ni uko imikoranire y'inzego igenda neza buri gihe cyose hari igikenewe abantu bashobora gufatanya icya gatatu ni ibijyanye n'ubumenyi ahangaha akaba ari akazi kari gukorwa kagiye gakorwa kugira ngo mu nzego z'ibanze ndetse no ku nzego zigiye abaturage abantu barushaho kugenda bakangurirwa bagira ubumenyi buhagije bwatuma babasha gukumira ibiza byaba biturutse ku mazi wenda abaye menshi byaba biturutse ku miyaga n'uburyo abantu babikumira bakoresha nko kuzirika ibisenge cyangwa se no kugenda dusibura inzira z'amazi no gucukura imirwanyasuri n'ibindi n'ibyobo bifata amazi haba hafi y'amago ndetse no ahantu hakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi ibyo byose rero birakorwa kandi akazi gahoraho tugenda tunahuza n'uko ikirere gihagaze hari ikindi avuze ngira ngo cyanagarutsweho na na niyo nkuru Maurice ndetse na serire kijyanye n'uburyo bwo gufatanya n'abaturage ngira ngo twakomeza gutandukanya ibintu bibiri kijyanye no na expropriation cyangwa se kwimura abantu mu nyungu rusange n'ibijyanye na evacuation cyangwa se kwimura abaturage kugira ngo tubatabare iyo bundi umuntu yimuwe hareba agaciro agaciro k'imitungo ufite hari n'igihe ushobora gusanga umuntu afite agaciro agaciro k'umutungo yari afite ahantu kandi no hasi cyane ku buryo ukageranyije ukageranyije ni- na- ni- ni- ni- n'icyo yaba akeneye kugira ngo abashe kubaho neza bigoye ko ah, wamubonera eh, icumbi ri- ri- riciriritse bishoboka rijyanye n'agaciro ngira ngo niho nka leta igira ngo kigashyiramo nayo ubushobozi bwayo kugira ngo nubwo yari afite umutungo ufite agaciro kari hasi ariko abona icumbi ri- ri- ri- ri- rifite iby'ibanze mu gihe rero ah, cyo kwimura abantu mu buryo nk'ubu ngubu nabo turafatanya ngira ngo icyo babazaga nibyo tureba ingano y'umuryango ariko nanone ah, nk'uko tubizi imiturire buriya hari ibintu bitandukanye bihuza kubi- kubi- kuba ufite icumbi rifite iby'ibanze ariko nanone noneho ukareba n'uburyo ah, umuryango ungana ariko nanone mu buryo nyine bw'ibishoboka kuko ah, igihugu cyacu gifite amikoro nayo atari menshi cyane ariko abantu bagerageza kureba uburyo umuturage aba ahantu heza ni ukuvuga rero ngo eh, ingano y'umuryango nayo iri mu bigena ingano y'inzu umuturage abona eh, kandi ko twagiye tubona feedback mu baturage byagiye bituma abantu bagenda banoza uburyo imyubakire igenda ariko icyiza ni uko abantu bagiye batuzwa ba- batujwe muri ubu buryo turi kuvuga nta kibazo bigeze bagira ku bijyanye n'ubuzima bwabo nta kibazo cy'ibiza bongeye guhura nacyo icyo ni cyo twakomeza gushyiramo imbaraga noneho tugenda tunoza n'ibyo abaturage bagaragaza ko byaba bitagenda neza Mm, ndabona erina tugira yohereje ikibazo cyanditse ariko reka tubanze tujye kwa idirisa bakungu ikaze mu kiganiro muri isanga
murakoze musangoma muri Liliane Kigali mu Rwanda ndagushimira mwatumiwe Gera- gerageza wegereze egera telefone ugerageze no kuzamura ijwi ntabwo wumvikana neza
yego Eh, aho ngaho murakoze cyane no ni ukuvuga cyane ndaje kubashimira kubatumiza mwadutumiye tumenye byinshi cyane kandi turashimira gahunda baku- ba- ba- ba- ba- bakora nyine yo kwimura abantu nyine ahantu hatemewe nkaba nisabira abaturage bose ko bajya bagura ahantu hemewe bareke kujya mu- kujya kugura mu misozi ahantu hatemewe ni ukuvuga ngo niba uzi ahantu niba uzi ahantu hemewe ugashyira- wajya no kubaka uciye mu nzira nziza na leta nayo ikugira inama yo kujya kugura ahantu hemewe noneho igashaka n'ib- n'ibyangombwa ku nyubako nyine ya- ya- yashyize aho ngaho kugira ngo tubagure nkaba nisabira leta ngo ko mbona igihugu cyacu hose ari imisozi ubu- a- izo menshi ubundi tuba zasenye ahantu hose kubera ngo iyo basenyeye umuturage nyine yabaho nabi nyine kugira ngo wongere ufunde ubuzima wongere u- wubake hahandi waba wari ufite biragorana cyane urebye ubu ngubu abaturage bose bo basenyeye mu minsi yashize hano i kigali nyine bagiye babaha ibihumbi mirongo itatu ibihumbi mirongo itatu ni ahantu wabijyana kandi noneho ukabona ngo ukabona ka kajagari akajagari karahari akajagari ntikabura kubera impamvu katabura impamvu katabura impamvu katabura ni uko iterambere ntarihari Mm.
iyo iterambere ridahari ibibazo biravuka
Eh, idirisa ndumva umutumirwa yabaye nk'usobanura umutumirwa wabaye nk'usobanura kuri iyo ngingo avuga ko hari itandukaniro hagati yo kwimura umuntu eh, ukoresheje ibyo ngibyo uvuga byo guca aka- akajagari agahabwa ingurane ariko hari no ku- kumuhungisha ibiza ngira ngo igitekerezo cyawe ahubwo ki- ndabona gishaka gusa n'icya erina tugira wanditse arakaye cyane avuga ati aho leta ishaka hose izasenye kuko ntahatagera imvura kandi turi mu mus- ku musozi kandi yariduka rero aho izabona bikwiriye izasenye pe urumva niba sebe yitwara rubavu kandi ubibona ko impeshyi yageze ugahita usenya njye ndumva nabagira inama yo kujya bitabira gusenya buri uko imvura yenda kugwa bapfa kuba aho basenya bo batahatuye Eh, bwana dusenge yumva iyo ni imvugo irimo uburakari bwinshi kandi arasa n'uvuga ati ese ko muvuga ko mushingira ku nyigo yakozwe n'abahanga mwashingiye kuri ibyo bigo bibiri arasa n'ubaza ati ese muri iyi myaka yose mirongo irindwi n'itandatu ishize kuki bitagaragaye mbere ubuhanga bwabo twabwizera dute ku buryo naho tubatwaraho hatazagera ibiza ibiza ko ari ibiza ko bigera ahashoboka hose igihe kitazwi mu buryo butazwi
Ah, murakoze ngira ngo twavuze ko ibyemezo bifatwa hano mu gihugu bishingira ku bushakashatsi nk'uko mubyibuka mu mpera za bibiri na cumi n'icyenda habaye imyuzure itari mike mu mujyi wa kigali kugira ngo ababyibuka murabyibuka ariko nyuma y'uko hafatiwe ingamba zo kugira ngo inkombe z'imisozi n'ibishanga zivanwemo amazu bityo amazi aturuka ku misozi abashe kugira ahantu aruhukira nk'uko n'ubundi kamere y'isi isanzwe imeze mwarabibonye ko nko muri iyi mvura yo muri bibiri na makumyabiri na gatatu nta myuzure yabaye muri kigali kugira ngo icyo ni ikigaragaza ko iyo ubushakashatsi butanze inama zigakurikizwa ibintu birakunda kandi bikagenda neza nanone ngiye gutanga urugero rwo muri nyabihu na gakenke aho muri na makumyabiri habaye ikibazo kijyanye n'inkangu hanyuma abaturage bagafatana n'inzego z'ibanze kugira ngo bacukure imirwanyasuri bacukure ibyo bifata amazi iyi nshuro ukaba ubona mu by'ukuri ku misozi nta nkangu zabaye ngo zitane abaturage nk'uko byagenze muri na makumyabiri ibyo byose rero bitanga umurongo w'uko mu by'ukuri niba tubonye ko hari ahantu hari ikibazo noneho iki kibazo kikaba cyanatumye ubuzima bw'abaturage bubasha kuhatikirira tugomba gufata ibyemezo kugira ngo ubuzima burengerwe hanyuma ariko nanone tugakomeza no gufatanya n'abaturage kugira ngo ingamba zikwiye zifatwe kugira ngo twibutse gusa ko ibijyanye n'uburyo ubutaka bugenda buta ubudahangarwa akenshi bigirwamo uruhare n'ibikorwa bya muntu ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi cyangwa se n'ibindi bikorwa bitandukanye bidakurikiza inama zo guca imirwanyasuri gutera ibiti bihagije gucukura ibyobo by'amazi aho abantu batuye kugerageza gusibura inzira z'amazi ku buryo amazi agenda akagera aho yagenewe kujya ibyo byose ni ibintu biba bisaba ko abantu bafatanya kugira ngo uko ibihe bigenda bihinduka uko ikirere gihinduka imvura iba nyinshi izuba naryo riba ryinshi tugire ingamba dufata kandi ibyo nibyo dukomeza gufatanya tukaba dushima n'uyu mwanya muba mwaduhaye kugira ngo twongere twibutse abaturage baba abatuye mu misozi miremire nk'aho muri gicumbi no muri za burengerazuba gahunda yo gutera ibiti gahunda yo gucukura imirwanyasuri ni kimwe mu bisubizo byadufasha kurushaho kubaka ubudahangarwa bw'imisozi dutuyeho gakondo zacu kugira ngo no ku bana badukomokaho bazasanga ko ubwo butaka bugishobora gukoreshwa
radiyo ijwi rya amerika twakire iyamuremye alexi ikaze mu kiganiro muri salo
murakoze cyane ko mwikaze kuri radiyo ijwi rya amerika ndabashimira cyane
turakumva yamuremye nyarutsa igitekerezo cyangwa ikibazo
ikintu wenda navuga cyo turashimira leta y'u rwanda kuko ikomeje kuba yakora ibintu byose byatuma ibintu by'ibiza n'ibyo bibazo by'isuri byasa nk'aho bigabanuka mu gihugu cyacu ariko njye nari mfite ikibazo ikibazo nari mfite hari abantu wenda batanga nk'amasoko ku bigo bigiye bitandukanye ugasanga wenda nk'ubu nk'urugero ndatanga nk'aho bita mu karere ka bugesera mu murenge wa gashora hari ahantu bubatse ikiraro cyahuzaga cyahuzaga akarere ka bugesera n'akarere ka ngoma icyo kiraro nta minsi na mikeya cyamaze kubera amazi amazi yaragitwaye ese kugeza ubu ngubu ndashaka kubaza ese noneho hakorwa iki kugira ngo abantu nabo bashinzwe kuba barwanya ibyo biza batanga amasoko yo kuba bakora ibintu birwanya ibyo biza ariko bakabikora nabi ntibabikore neza uko bikwiye bikamara igihe gitoya bikaba byarangira ese bo baba bafatiwe izihe ngamba cyangwa se ibyo bintu byakemuka bite ikindi hari igihe usanga nk'abaturage wenda batuye ahantu mu manegeka ugasanga bari kuvuga ngo bagomba kubimura nibyo barabimura pe ariko se ndibaza muri cya gihe babimuye kugira ngo badahura n'ibiza kuki ahanini ukunda gusanga bahita babashyira nk'ahantu mu midugudu ngo babe ahantu mu midugudu babashyira ahantu hamwe kandi wenda rimwe na rimwe ugasanga nk'ahantu babashyira mu midugudu inzu zabo wenda ugasanga nk'umuryango w'abantu nk'abana bane ugasanga bahaye inzu y'icyumba na saro cyangwa se ibyumba bibiri na saro ese nta kuntu bajya babaha wenda ingurane ingana n'aho bari bafite wenda nk'urugero nimba bari nko mu bice bya za burera na za gicumbi mu misozi miremire barangiza bagafata wenda bagahita babaha nk'ingurane nko mu kandi karere ariko mu rwanda noneho bakiyubakira nk'inzu bari bafite aho kugira ngo bajye guturwa mu midugudu ahantu ubona hari umudugudu noneho ariko ugasanga ahantu batujwe ni hato cyane bitewe n'aho bari bafite icyo nacyo nta kuntu bazakirebaho murakoze cyane imana ibahe umugisha urakoze cyane yamuremye mutumirwa arakumva reka gusubize kuri ibyo bibazo bibiri by'ingenzi wajije
murakoze cyane
murakoze cyane alexi ku bitekerezo aduhaye ndetse n'ikibazo yari abajije ku bijyanye n'ibikorwa remezo ngira nk'uko natangiye mbivuga imihindagurikire y'ikirere ni ikibazo tubona ngira ngo wenda nk'abantu bakurikira iyo urebye nk'imvura yagwaga nko mu myaka makumyabiri ishize ukareba uburyo isigaye igwa ukareba n'igipimo bagaragaza none ukareba n'uburyo imigezi igenda yuzura ngira ngo bigaragara ko nyine hari ibikwiye guhinduka twemeranyaho nawe haba mu bijyanye n'uburyo twubaka kugira ngo urebye nk'uburyo amazu yagiye yiyongera hirya no hino mu bijyanye no guteza imbere imiturire ukabona abaturage bubaka amazu afite amabati ayo mabati agahuza amazi amazi agahita agenda akajya mu muhanda umuhanda ukayashyira umugezi umugezi ukuzura bigatuma cya kiraro cyari cyarubatswe wenda bakoze ibipimo byo kuvuga ngo amazi azaba agera kuri uru rwego ugasanga ikiraro ntabwo gihuye n'inzu zubatswe aho ngaho cyangwa se uwubatse uwubatse inzu ntiyigeze atekereza ikiraro gihari cyangwa uwubatse ikiraro ntiyigeze atekereza ko hari inzu zahubakwa ibyo byose ni ibintu bisaba ko abantu bahindura imikorere bitewe n'imihindagurikire y'ikirere akaba ariko kazi kari gukorwa ubu ngubu inzego zibishinzwe cyane cyane inzego za minisiteri y'ibikorwa remezo n'ikigo cy'igihugu cyo kubaka ibikorwa remezo by'imihanda harimo hari inyigo iri gukorwa yo kureba uburyo hakorwa ibiraro bikwiye ndetse n'imiferege ikwiye yajya ihangana n'uburyo amazi agenda yiyongera mbemeranya nawe rwose ko uretse na hariya yavugaga wenda kuri uriya mugezi w'akagera akarere ka bugesera niba igiye kureba nko kuri nyabarongo yaba iriya hagati ya muhanga na na ngororero ukareba no hirya hafi hariya mu karere ka ngororero ubona hari harimo uburyo dukwiye kureba tugenda dutekereza byose nyine ni amasomo tuvana muri iyi mihindagurikire y'ikirere kuko usanga ibiraro igihe byubakiwe mu gihe cy'imyaka mikeya hari ibintu bigenda bihinduka byaba mu bijyanye n'imiturire ndetse no mu bijyanye n'ingano y'imvura igwa n'uburyo amazi agenda yiyongera ibyo rero bisaba ko abantu barushaho kugenda babyigiraho kandi n'ubushobozi bwo kumenya iyo ngano bugenda bwiyongera ku buryo mu minsi iri imbere bizagenda bitungana ku kibazo rero yagarutseho ngira ngo n'abandi bari bakigarutseho kijyanye n'ingurane rwose nagira ngo nongere nshimangize yuko mu bijyanye n'amanegeka cyane cyane mu tundi turere uretse mu mujyi wa kigali mu bijyanye n'ahantu hashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga ntabwo wafata umuntu umuvane mu karere atuyemo afite umuryango we afite amateka ye ngo umujyane ahandi hantu nabyo twibaza ko wenda bitafasha uwo muryango ahubwo icyo dufatanya n'inzego z'ubuyobozi ndetse n'abaturage ni ukureba uburyo twarengera ubuzima bw'uwo muntu ariko nanone tukamugumisha mu mibereho yari asanzwe abayeho ahubwo tukamufasha ko yabona icumbi rikwiye noneho uwo muzigo wo gushaka icumbi rikwiye ukaba tukawufatanya ariko noneho agatangira kureba uburyo yabaho akoresheje bwa butaka mu bundi buryo nk'uko na mugenzi wacu twagereza bavuga ati bashobora no kuhatera amashyamba cyangwa se bakahatera imyaka mu buryo bwo guhuza ubutaka ariko ntabwo tumuvanaho ubutaka ngo tugiye kumuha ingurane ahubwo tumufasha kubona igicumbi tutanamwishyuje kugira ngo niba adafite ubushobozi tumufasha kubaka ariko we nta kiguzi atanze wenda ashobora kuba yazana ubushobozi bw'amaboko cyangwa se ikindi yaba afite ariko tukamufasha kubona icumbi bityo noneho uburyo ari kuzakoresha ashaka icumbi rikwiriye akabukoresha yiteza imbere mu bundi buryo akoresha na bwa butaka bwe naho rero iyo umuturage yimuwe akimurwa ubutaka atazabugumana iyo amategeko arabiteganya neza mu buryo busobanutse hari uburyo bwo kuba waguha ingurane yo mu mafaranga ariko no kuguha ingurane ikwiye yo mu bundi buryo bwo kuguha inyubako yujuje agaciro n'iyo ngiyo kandi byose bifite n'ibipimo ndetse n'uwaba atabyishimira hari inzira ziteganywa n'amategeko ku buryo tubona nta ngorane zabamo gusa ahubwo wenda ko hari uburyo bushya abantu twizera ko mu gihe runaka bazagenda babona ko ari byo bikwiriye ko bigenda bituma n'ubuzima bw'umuturage burushaho gutera imbere atabayeho buri munsi yumva ko ashobora guhitanwa umuryango ushobora guhitanwa n'amazi cyangwa se n'inkangu ahubwo akabasha gukora ibikorwa by'iterambere adafite izo mpungenge ngira ngo ariko hari akantu k'impungenge yamuremye yaragaragaje kuri iyo ngingo wise icumbi rikwiye avuga ati ese amazu bubaka bavangwa aho bari batuye ayo mubafasha kubaka ko uburyo buba butahagije ntibashobora kuyubaka mu buryo bukwanjitse noneho ahubwo ugasanga cya kiza mwabahungishaga ahubwo murakibegereje
oya ntabwo ariko bigenda ngira ngo abaturage bavanywe aho bari batuye kubera impamvu z'amanegeka dufatanya nabo ntabwo tubareka ngo babyikorere dufatanya nabo ahubwo abo tubona bikunda kuba nahajyaga hatangwa ingurane y'amafaranga umuntu akahita yigendera akajya kwikorera nyine gahunda ze akaba yashaka wenda kurengera amafaranga akubaka mu buryo butatuma agira icumbi koko rifite ubudahangarwa ariko abafatanyije na leta nk'abo turi gufatanya gusana amazu kugira ngo wenda n'abanyamakuru banyu twazashaka umwanya tukabereka tugasura aba ari amazu afite ubudahangarwa buhagije yahangana n'ibiza kandi noneho abafatanyije na leta mu kubaka nabo bubakwa amazu koko akwiriye ashobora kubafasha kubasha kubaka ubuzima bwabo mu gihe kirambye badafite impungenge z'uko bahura n'ibiza
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi n'aha tugisoreje ku mugambi wa leta y'u rwanda wo kwimura abaturage ahantu hafatwa nk'ahashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga dushimire umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu bwana samuel dusenge yumva wakoze cyane kwitabira ubutumire hano ku ijwi ry'amerika ashobora kuba aducitse reka nshimire inshuti mwese mwari mukurikiye ikiganiro muri sanga kuri mikoro hano mwari kumwe na jeffrey mutagoma naho mu kanya isa kumi n'ebyiri Baby, you too sweet, you forever. My baby dance it to the lagwaja. Make I take you to Babalada. Iva, Iva, oh baby, Iva, Iva. Baby, you too sweet, you forever. My baby dance it to the lagwaja. Make I take you to Babalada. Baby, you too sweet, you forever. My baby dance it to the lagwaja. Make I take you to Babalada. Iva, Iva, oh baby, Iva, Iva. Baby, you too sweet, you forever. My baby dance to the la guacha. Oh, make a take it to the love is a beautiful thing. Can you the cool my temper? Love is a wonderful tender feeling. You the give me ginger. The, the, the baby dance it, dance it, dance. The beauty in your eyes they give me life. Oh, oh. I could give the love the thanks. So oh, for the sake, oh, yeah, for the sake of love. Oh, baby, he be the body, body, body. I never give it, never did, rubber. Folake give me love, oh. And you the playboy, oh. Now you the catch my shot, oh. For your sake, go go touch, oh. Hey. We go drive around you for my Porsche. Baby, pana. They say you like you all, I, I get you all, baby. Hey, I go kill you, hey. Show you love that you never seen before. Folake give me love, oh. Now you the catch my shot. Oh. For your sake, I go go touch you. Hey. We go drive around you for my Porsche. Baby, pana. They say you like you all. I, I get you all. Baby, pana. Anyway, let's go. I can follow you to go. Baby, pana. They say you like cassava. I got to be cassava. Baby, pana my love for you will never die, will never die. Uh, if I ever, oh baby, if I ever, baby you too sweet, forever. Uh, baby dance it to the lagwaja, make a take you to babalada. If I ever, oh baby, if I ever, baby you too sweet, forever. Uh, baby dance it to the lagwaja, make a take you to babalada. I want your time, want your time. You see, you are taking my love. Oh. I cannot understand how I'm feeling. You are my woman crush. Oh, Wanyama, Wanyama. You see, in a matter see oh. Maybe me no go let you go. I will always be roll over. Ah, for your sake, I go kill you show. Yeah. Show you love that you never seen before. For like you give me love, oh. Now Now you the catch in my shot. oh. For your sake, I go go church. oh. Hey. We go drive around before my Porsche. oh. Baby, pana. They say you like you are. I, I get you are. Baby, pana. Anyway, let's go. I follow you to go. Baby, pana. They say you like cassava. I get big cassava. Hey, baby, pana. Afa mubu alahadi.